et les radiorejouy y Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo y'ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bita Tura.
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
aho bukera mu kwezi kw'indwi abarundi baba mu bihugu vyo mu mahanga diaspora baratekanya kugendera igihugu cabo c'amavukiro mu ntumbero yo kwirabira ukuntu igihugu cifashe no kurabira hamwe intererano botanga mu gutsimbataza amahoro hamwe no mu guteza imbere igihugu cabo ntibuzoba bubaye ubwa mbere abarundi bagira urugendo nk'urwo yamara uyu mwaka ikintu kidasanzwe nk'uko bavyivugira ngo ni igitigiri intangere c'aba zo kwitaba iryo sango ryo mu kwezi kw'indwi vyongeye bavuga ko ibintu bafise umugambi wo kurangura muri ico kiringo ari ibintu vy'ingirakamaro ku barundi bari mu gihugu hagati no ku barundi baba mu mahanga barimwo n'abavukiye hanze y'igihugu muri urwo rugendo rero abarundi bo muri diaspora bazotunganya amanama ibiteramo hamwe n'ibikorwa bifise intumbero yo kurabira hamwe uburyo bwo guteza imbere no gushigikira imigambi yo gukoresha imitahe mu gihugu bongere bagendere imihingo itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo kuraba aho butangurira mu gufasha abarundi bakeneye imfashanyo yihutirwa mu kiganiro muri sanga cy'umunsi rero twatumye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga jafet legenti dayishimiye akaba aba mu gihugu ca norvege mwiriwe neza jafet legenti dayishimiye mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza turi kumwe kandi na madame fides marzi hatungimana ari mu gihugu c'ubutaliyano mu gisagara ca milan mwiriwe neza madame fides marzi hatungimana murakomeye ngaho mu- Eh, negereye Milano ni vyiza cane rwose turi turi kumwe kandi na venuste niyongabo aba mu gihugu c'ubutaliyano nawe nyene muraho neza venuste niyongabo baramuka mwese na mwese muri ku masumbiri reka rero dutangure kuri we mushenkaye jafete argenti ndayishimiye Eh, mutubwire cyane cyane urugendo rwa diaspora muri ko murategura itegurwa ry'urwo rugendo rigeze he Eh, novuga yuko eh, ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cyane c'imyiteguro ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi uno mwaka rero ikazoba kuva itariki mirongo ibiri n'indwi kugera itariki mirongo itatu eh, z'ukwezi kw'indwi rero eh, tumaze igihe dutanguye imyiteguro twaramaze gutanga ubutumwa eh, mu bihugu bitandukanye ku isi tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera kize kizane cerekane ingene citunganije hanyuma wanashaka binashoboke yuko eh, nk'abarundi batarigera bahanyuza ikirenge mu gihugu eh, baze baronke akaryo ko kwatikiranwa iteka mu gihugu c'amavukiro muravuze ko muri ko muritunganya no kuraba ukuntu mumenya abarundi bazokwitaba urwo rugendo mu burundi I- ico gikorwa kigenda gute muvyifatamo gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kubashikira mubigenza gute kugira ngo mumahe ubwo butumwa ubwa mbere hoho ni uko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga eh, ni umugambi wa leta wo kugira ngo leta izane abarundi baba mu mahanga bagendera igihugu babona aho kigeze babona aho kibabaye icyo bofasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri Eh, hanyuma na twebwe ubwacu turukongera tukitunganya eh, kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tujye dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko turatunganya icyo twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora rero eh, leta irashyiraho yarashyizeho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha akiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu eh, aba- turiko turakigendera igihugu bamenye aho icyo azofungura igihe cy'inama bamenye abazoja mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza by'u- by'uburundi Eh, ico gihe rero niyo mpamvu basaba abarundi kwiyandikisha bakaba bazi igitigiri uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure Eh, hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha Eh, ikiringo caratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitigiri uko kingana ariko eh, hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha Eh, si ubwa mbere mugira urugendo nk'urwo rw'abarundi baba hanze igihugu ariko ikintu gishasha mwatubwira ah, muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe umushahara ndashimye ikintu gishasha ubu umwe ni uko iyi ndwi yahariwe abarundi baba hanze zo kwitaba n'abarundi isinzi Eh, mu ndwi zaheruka hari hakiriho eh, icoka cyo kwikumira uka- ugasanga hariho abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe eh, kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu cifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano mu musesekara ku buryo eh, ba bandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bamaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako icyo ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko eh, abana b'abarundi bavukiye mu makungu batarigeze ba- batarigera bahonyeza ikirenge mu burundi bazoba ari benshi baze kuraba ico gihugu kivugwa bama babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bagezayo iki- bahonyezeho ikirenge icyo ni ikindi kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu bu- mu gutandukana gusa eh, bwinshi inkino eh, ibijyanye na kiritire ibijyanye n'imbyino eh, umupira ibintu byinshi cyane byateguwe eh, hazaba hariho dine dafere diplomati hazaba hariho eh, inama y'abakenyezi eh, impu- impuzamakungu I- i- ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasanzwe ivyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhene ijambo kandi umupfasoni eh, fides marzi hatungimana nawe nyine atubwire ukuntu ariko itegurira urwo rugendo rw'abarundi baba mu mahanga urwo rugendo mu guteguriye gute madame fides marzi hatungimana oya natwe hano mu butaliyano n'amezi tumaze amezi atari makeyi tubonana buri kwezi tuba mu makomite twashi- twashinze Eh, kuko turiga ukuntu bwatwongera icyo duterera natwe igihugu twashinze amakomite aya- yaharijwe mvuga ivyo ku- ivyerekeye amagara y'abantu ivyerekeye ivyo kurima ivyerekeye ibyo iby'uburezi ibyerekeye siporo ibyerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushyikiriza abandi eh, bakorera mu yandi makomite n'abandi barundi bari mu gihugu i- aho tugeze n'imirima yacu ubu ngubu bwa yuko twashyize imbere byo gutegura amakarita yo guha bariya bantu ba ntahonikora tuzobashikiriza hanyuma ibindi aza kubivugana umugenzi turi kumwe wa venisita ariko arategura eh, byerekeye activite sportive na culturelle ariko byerekeye izo ayo makarita tuzotanga hariya n'amakarita tuzoshikiriza mu makomine bizoba ku mahera tuzoba twaratoye twaratoje kugira ngo eh, dufashe abo bantu badashobora kwivuza tubafashe gukingira amagara yabo niyo ntumbero twitanze niko turatu- turiko turakurikira ariko ivyo ntabwo bibujijwe yuko ariko turiko turika ibindi vyi- eh, ibindi bikorwa nk'ivyo kuraba- guhingura ivy- im- ibiryo vya hariya vya conservation eh, turiko turavyiga n'ivyo tuzobishikiriza mu nyuma rego no kuraba ukuntu two- twofasha abanyeshuri bwa eh, kubarondera kubafasha kubona intebe n'ibikoresho vyo kwishura n'ivyo muravuze amakarata muzoha abantu abonikora ayo makarata bu- azobafasha iki azokora gute Ah, amakarita kamu ni amakarita ubwa leta atanga Ah, aha- tuyaha nk'umuryango ufite abana vuga abana badakuze batarageza ku myaka cumi n'itanu ituma bashobora kuja kwa muganga kwivuza murazi yuko hariya i burundi bitoroshe kuja kwa muganga benshi ntabwo bashobora no kuhegera kubera badafite amafaranga yo kuriha yo kuriha ubapima wo kugura imiti n'ivyo byose bivuga yuko ako akarata bakabonye nk'uwo muryango barashobora kuja mu bitaro bakipimisha bakivuza abakegera ivyo bitaro benshi hariya ntabwo babishoboye nico Ni- gituma twatanguye kuri ico kuri ico gikorwa gihambaye ni vyiza cane rwose namwe mushenkaye venuste niyo ngabo izina ryawe riramenyerewe cane rwose mu vyerekeye cane cane kunonora imitsi abarundi benshi urabazi Eh, namwe ku giti canyu c'umurundi aba hanze y'igihugu mwiteguriye gute urwo rugendo mu burundi bahurikiye eh, mw'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze na cyane cyane nsa- nkanguye gushimira ro- ro- perezida dafete na na na tidesi banyiyumviye kugira ngo banshire mu- mu- muri ibi bitegurwa ariko bara- barategura mu burundi rw'abantu baba mu burundi bamaze ku- kubi- kumva iryo teka ikintu niyumviye cyane cyane na- nariyumviye yuko iyi siporo na- n'imico kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkaba nzi yuko nk'uko uh, perezida jafete yariko bivuga yuko hari abantu benshi bikumira Eh, nibaza yuko ro- imbere ya byose ni uko twebwe tuba hanze twobanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko rospo nuzera inkino n'imico kama irahuza rero cyane izo twashimikiye kugira ngo tu- duhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi nacyo niyumvi- twiyumviriye ni uko izo nkino zobera nko mu- mu rugo rwa rwa kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu kamenge ibyo asanzwe n'ibyo mu kamenge ya- yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe uburundi bwari butari bworohewe cyane ariko mu kamenge n'ahantu abantu abantu benshi bakuriye abavuza imiziki abakina imipira aba- abize ibintu byu- byu- byu- byo kwiga no- no- no- no mu mashuri rero mu kamenge twarabasabye yuko buduha indaro izo ngino zikazoba ku itariki mirongo ibiri na zitanu zu- z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwiye batubwira abana dushobora kubona mu kamenge barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe hanyuma hakaba harimo abakobwa ah, barenga ibihumbi cumi na bitandatu hakaba harimo ana- n'abahungu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu abo bose ndiko ndavuga bari mu myaka cumi n'itandatu n'imyaka mirongo itatu benshi bibaza yuko siporo ari ari ukuryoherwa gusa siporo mu buryo twaravye n'igihugu cyiza cyane coshobora gu- gufasha ingenzi zikagendera uburundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu baba batembera cyane hanyuma siporo irashobora gutuma abana bari mu kamenge ntibabone nka jewe natsi- natsinze inkino ya jeux olympique Eh, siporo mutwibutse yarampinduriye ubuzima mutwibutse izo nkino abarundi benshi barazi ko mwabaye ikirangiranwa mu guhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu yo kunonora imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi eh, uwo ari we veniste niyo ngabo mu abatanzi jewe ndi denise niyongabo ah, nkaba kuva muri mirongo icyenda na kabiri naratanguye kuzanira umudari wi- wo ku isi yose ngifite imyaka iri hasi y'imyaka mirongo ibiri hanyuma muri mirongo icyenda na gatanu naratsindiye umudari wa gatatu muri mu mahiganwa y'isi yose yabereye mu Bu- muri swede hanyuma birakurikira umwaka ukurikira nkatsinda uri- i- i- ubwa mbere ubundi bwari bugiye mu ma- mu nkino z'isi yose ya jeux olympique ni gushika ubu haheze imyaka mirongo ibiri n'itanu nta wundi murundi n'umwe arigera atsinda u- umudari w'inzahabu nguwo natsindiye muri mirongo icenda na gatandatu hanyuma turafise francine ari inyuma yacu nawe nyine amaze gutsinda umudari ng'icyo kintu rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cyacu tukaganira n'ab- n'abana nibaza yuko byotuma ba venise niyo ngabo ba francine bosubira kuvuka kugira ngo baserukire igihugu ba- ba- bagerageze ba- bashikirize ibendera ryacu aho natwe twayishikiriza- twayishikirije mu myaka yahera mwavuze abantu bazoba bari baza kwitaba ika- inganda muzotunganya benshi n'urwaruka biribonekeza akamwe mwotera urwaruka mwihweje eh, intambwe mwashitseko kugira ngo nabwo nyene rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nkakahe urwaruka rw'aba- rw'abakobwa eka n'abahungu muri rusange ubu akandi notera ni ubu- ni uko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo ha- biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahindure ubuzima bwabo icya mbere nababwira ni siporo je niga amashuri ntegeko ya siporo kandi nta na kimwe byambujije yuko mpindura ubuzima bwanjye ngahindura ubuzima bw'umuryango wanje Ah, ikindi naco ni ni ukwitegura ikintu cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde inkino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka ine kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nobwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bita- bitabahindura ubuzima muri mu- mu buryo bwiza ko bobigabanya rero nibaza yuko aho twasore mu burundi tugiye guhinga inkino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamwo serivisi bazobe abazo kwiruka ibihumbi icumi abandi bo ibihumbi bitanu hazobamwo abazokina basket hariho abagenzi banje nka abantu turi kumwe ngaha mu iburariya bitwa ba eric bariko barabitegura hariho ikinwa ya tenisi iriko iratang- ira- irategurwa n'umuntu witwa jero eh, julien ari muri swede harimwo abantu ba football bafite amakademi deja mu burundi nka nka jean Marais afite ekipe irimo jibuti eh, na felix ari mu bufaransa afite akademi y'igitega nawe nyine ariko arateguriza football harimwo abazokina ping pong nibaza yuko dufite ibintu byinshi ata muntu n'umwe akumiriwe abantu bose bazoze kuri itariki mirongo ibiri na dutanu hajya mu kamenge hanyuma tuzoganira tuzoba- tuzobabwira ibyiyumviro dufise intumbero dufise kugira ngo ibi tugiye kugira mu burundi bibe- bibe intango ahubwo bibe- ntibibe imperezo ariko bibe intango y'itusohoka mu myaka izoza Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abashingantahe twatumiye bava mu bihugu bitandukanye abarundi baba mu mahanga turi kumwe na jafet le gentil dayishimiye bakaba mu gihugu ca norvege turi kumwe na madame fides eh, marzi haturimana akaba aba mu butaliyano na venuste niyongabo nawe nyene aba mu butaliyano turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo ah, ruriko rurategurwa na diaspora mu burundi n'ibikorwa bazoharangurira tugarutse kuri mwebwe eh, mushingantahe jafete le gentil ndayishimiye Eh, mwavuze mu ntango ikibazo ca mbere gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abarundi bo muri diaspora bataciye bashwabaduka baja muri iryo shirahamwe Eh, ikintu muriko murakora nk'uko mwabivuze eh, igitigiri c'abanywanyi wo muri iryo shirahamwe diaspora kiriko kiriyongera cyane rwose ikintu mwakoze kugira ngo abarundi baba hanze muri iki gihe ni benshi cyane rwose bahurumbire iryo shirahamwe n'ikihe ibintu muriko murabandanya imigambi strategy muriko murakoresha kugira ngo eka abarundi bose bagire uruhara cyane cyane abo baba mu mahanga Eh, ikintu gikomeye ubu ni uko ubwa mbere hoho abantu bari bazi ko diaspora ndundi eh, ari diaspora ikorana n'umugambwe gusa ari diaspora ita- itarimwo abantu bose mugabo uko iminsi yagenda niko twagenda twerekana yuko atari byo diaspora y'uburundi ni uwo murundi wese ari inyuma y'imbibe z'uburundi rero twagenda tuganira nabo tukabatumira tukagenda tugira ibiganiro ibihugu navuga nk'ibihugu bitagira byitunganije twaca dushyiraho abarongozi bafata ikibanza kugira ngo bategure amatora iyo rero babonye yuko aribo biteguriye amatora bagasanga ibyo bahora bababwira si byo baca baza mu mutekano ukajya ubona abantu binjira ku bwinshi banashakana banakubwira yuko hari n'ibindi bihugu bikeya kugira ubu turiko turajya ko dutunganya ingene zigomba kuja hamwe n'abandi no tumaze iminsi itarenga ine dutanguje diaspora yo muri zambia hariho abo muri mozambique bamaze igihe kirekire abo muri zimbabwe ntiturabashikira nabo ntibaba batwumva barashobora gufata kontakiti nabo tugatangura tugakorana nabo icyo dushaka ni uko ata gihugu cyosigara kitumva yuko uburundi ari igihugu cyabo hari intambamyi hari intambamyi mubwira nka mushikana jafete mu gutorokanya abarundi bose ari mu bihugu bitandukanye cyangwa icyo gikorwa kiraborohera cyo kimwe hari amakuru twumvise avuga ko hoba hari ingorane mu gihugu cya zambia ibintu byifashe gute ego haravutseho ingorane gatoya kubera twasanze hariho akagwi k'abantu kari karagerageje kugira ikintu cya diaspora ariko barabinyegeza ntibabimenya abandi ariko ikintu cyaje kubyona ni uko hariho bari bamaze gutanga uburyo bwabo batamenye neza ingene uburyo bwakoreshejwe rero uno munsi bikaboneka yuko nk'abari bashinzwe guserukira uburundi ntibashoboye kubitunganya neza ngo bamenyeshe abarundi bo muri icyo gihugu cya zambia yuko diaspora ndundi ari urwego ruriko rurakora ruriko rwegeranya abarundi kugira ngo bazane iterambere mu gihugu uno munsi rero turiko turaganira n'ubuserukizi hari aho rero usanga hari ababyumva n'ingoga hari n'aba abandi usanga batabyumva n'ingoga muri zambia rero bisa n'uko byabanje kugorana gatoya ariko turiko turabikorera ko kugira ngo n'abarongozi baho bumve yuko diaspora ari urwego rukorana n'abarundi baba mu mahanga kandi hariho inyabutatu ikorana ni ukuvuga ambasade diaspora n'abenegihugu ni byiza ko bamenya yuko tugomba kumenya ibiri ko biraba kugira ngo ejo n'ejo bundi nk'abantu dushinze amabanga bamenye yuko diaspora ifite inshingano ikomeye yo koroganiza abarundi ari nacyo gituma ambasade zoroherwa kugira abantu bakorana nabo nicyo rero turi kuturabitunganya madamu fidese marzi hatungimana mu bintu mwashikirije hari ibintu byinshi bizorangurwa hariho n'amashyirahamwe y'abafasoni mu zotsimbataza ariko umuntu aravye ibihe turimwo vya covid cumi n'icyenda aho amategeko yumvikana ajanye n'amagara y'abantu asaba ko abantu babanza bagashirwa mu kibazo ca bonyene mu minsi itari mike ico gikorwa muraciteguriye iyo minsi mwarayongereje ku minsi mwategezwa kumara mu burundi mu gihe tuzoja amakuru amwe aradushikiriye biciye kuri ambasade ariko mu gihe tuzoja hariya iyo hageze inama ya diaspora mu busanzwe ababijejwe mvuga mu bice byinshi baraza bakabituganira bakatubwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu nicyo gihe tuzofata tukazogenda tubaza n'abicaye hariya bakatumenyesha uko mvuga situwasiyo yaho igeze mu gihugu twumvise ukuntu byifashe niho hanyuma mvuga dusuye mu bihugu byo tubamwo tubyigana hamwe n'abandi tukaraba ukuntu twabitorera umuti amakuru dushikira ubu ngubu nayava muri ambasade nayo baduha mu busanzwe bamara tugiye hariya mu nama baraza bakadusigurira hose byose uko umuntu byifashe mu gihugu hama mu nyuma twumvise ukuntu byifashe tugafata ingingo tukaraba natwe icyo twofasha hariya two turi hanze icyo kibazo reka tukibaze na venuste niyo ngabo ndabona ko mu bintu bazorangura hari ibintu byinshi cyane rwose mu gihe gito muzomara mu rundi mukaba muzi ko hariho n'iyindi minsi muzomara muri mu kibanza ca mwenyene iyo minsi rero mwarayiharuye muyongera ko ku kiringo muzomara mu rundi eka kizobatuma murangura iyo migambi yose ikomeye twumvise mwaduciye ku mayange ego cyane cyane twarabiteguye kuko turazi hose muri ino minsi ingorane ya kovide yuko ari ingorane ku isi yose turazi yuko bagomba kutugumara iminsi ine turi muri konfinema kugira ngo dushobore gusohoka hanze rero uko twatuteguriyemo twafashe ababa mu burundi bakorana batwebwe kuko abarundi bari hanze nibo bafite icyiyumviro ariko turi ko dukora n'abandi bari mu burundi naho tuba turi turi muri iyo minsi ine turi muri konfinema ibikorwa bizoguma bibandanya kuko ubu nibaza ko uko tutagakora neza kuba nka ambasaderi b'igihugu nk'uko nabo nyine bakora n'abandi natwe muri diaspora turagerageza tukagira dufite abantu bari mu gihugu tuguma dukorana kugira ngo ibintu byose bigume bibandanya kandi nibaza yuko atangorane bizotera ntawabwira ngo igihugu ngo ni dukure ko konfinema kuko ni ibintu bisaba ko twe twoshika tugifite amagara meza hanyuma kandi ntizigenda gutera ingorane mu bantu dusanze mu gihugu nibaza yuko iminsi ine ya kontinema yuko ari ikintu cyiza kugira ngo twe tugende duhura mugabo tumeze tubyuka atana kintu dufite muri kovide umugambi wo kugendera burundi w'abarundi baba muri diaspora nk'uko mumaze kubyerekana werekana urukundo abo barundi bafitiye igihugu akaba mumaze no gutunganya akaririmbo reka twumve ko ako karirimbo twokumviriza mu kanya gato cyane rwose akaririmbo karyoshe cyane rwose abahinga bakanonosoye mushana jafete le gentil ndashimiye mu bavuga ko iki bari hehe baba hehe baba mu mahanga nabo muri diaspora burya turafise abahinga benshi ako ako n'akarorero hariho abamaze gutaha hari abari hanze ni ukuvuga uko umwaka utashe tukunda kugurisha ihiganwa ry'indirimbo iyo yabaye iya kabiri ikaba yaririmbwe n'umugore bita rejimo muziki club rero harimo ababaye hanze harimo n'abo mu gihugu kandi turafite n'abandi bahinga n'ubu biteguye kuzoja kuririmbira mu burundi tukiri kuri mwebwe nyine ndashimiye mwaragize urugendo nk'urwo mu burundi mu mwaka uheze ikigwa mwahakuye n'ikihe muravye imigambi mwari mwateguye niyo mwashoboye kurangura hari intambamyi mubona ku migambi mufite muri iki gihe ndabona umengo ni imigambi myinshi cane rwose hari ikintu mwibaza ko cohava kibangamira imigambi mufite mwiyemeje kurangura muri iri ce turafite ingorane zibiri zikomeye ingorane ya mbere niyo kugira koordinasiyo muri leta bituma umurundi wese yumva yuko hariho aho agomba guca kugira ngo agere iyo agiye kurangura umugambi kuko iyo uretse umuntu wese agakora ibyo yishakiye usanga rwa runani kwa kujya hamwe bitayikunze nabyo rero ibyo bica bigabanya ingufu gukorera hamwe iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi igira kabiri ni abantu bataratahura yuko imigambi abarundi barangurira mu gihugu ikwiriye gukingirwa hariho imigambi myinshi ihura n'ingorane abantu hariho abantu benshi babona yuko iyo umurundi agiye kurangurira umugambi mu gihugu agomba eh, ku- ku- ku- gukamisha akabikora ko biriya cyangwa biriya cyangwa agashyiramo intambanyi kugira ngo abanze ashyire mu mufuko bigatuma rero n'abantu batinya kurangura imigambi myinshi mu gihugu Eh, ibyo rero biri mu bintu bibiri bikomeye tubona yuko twifuza yuko tuzobwa i burundi bitorewe inyishu
namwe madame fides uh, marazi hatungimana mwavuze imigambi itari mike mutekanya kurangura muri icyo gihe hari ikintu mwibaza ko cohava gituma mutayirangura yose muri icyo gihe muzaba mufise twa- eh, umugambi twitegu- turiko turiteguza turiko turutegura ubu ngubu kugira gukora ibintu byose bifa- eh, bisaba umwanya bisaba umwanya kugira ngo abantu mvuga bitegure abari mu makomine abari mu masozi abo ntawe nikora kubera umwanya wo kuza wo gutanga awa- ayo makarita ntabwo uba ari munini cyane ntabwo uba ari munini cyane tuzotangura mu kwezi kwagiye kuza kugira ngo eh, byose bije bije mu nzira tuzoshike hariya babiringanije eh, bi- bishobore gukorwa nk'uko bigomba kuja ku murongo nivyo byose bisaba umwanya igikuru ni uku- ni ukumvikana n'abantu vuga abantu bicara kubera tu- twicara dukorana na nk'uko yavuze perezida wacu jafet dukorana na ambasade tukongera tugakorana n'abantu bari hariya tuga ari kuri minisiteri biro ya diaspora nayo vraiment icyo icyo ishoboye gufasha abari hanze iragikora ika- i- akaba ari ariyo igenda ivugana n'abandi bantu bari kuri terrain kugira ngo badufashije badufashe mu byo turi- mu byo turimo turakora dushike tubishyire ku mirongo eh, ku murongo igira inzira ni ibyo ngibyo hari coordination mbona ubusanzwe baradufasha muri byose
ego me eh, venuste niyo ngabo imigambi mufise yo kurangura muri icyo gihe muzaba mu- muri mu burundi ni imigambi myinshi cyane rwose muri iki gihe ah, iminsi tubona ko iri kwirihuta hari abantu muri ko murakorana mu- mu- mu burundi eh, bazoborohereza kugira ngo mushike ibintu bimaze kuja mu buryo kugira ngo ubwo rwaruka rwose mutekanya gukoranya hari abaja mu masiporo hari abagira iki kugira ngo habe hari urutonde rw'abantu bazogira uruhara mu bikorwa byose n'inganda muzotunganya hari abo mufashanya mu burundi muri iki gihe namaze kujya mu burundi kenshi mu mwaka wose mba ndi mu burundi Aba- abarundi abasiporutifu barakunda ingino kandi barakunda imico kama ariko notera kamo notera kamo cane cane ama- abajejwe ivy'inkino urabona harimo ama- ingino nyinshi kugira ngo abajejwe ivy'inkino kugira ba- ba- badufashe kuko dukoreye hamwe twese niho tuzotsimbataza igihugu kandi kigatera imbere nibaza yuko n'ubushikiranganji buraba ivy'inkino n'imico kama ah, nabyo nyine byadufashamo kuko ni ibintu ah, uno munsi ah, ni minisiteri de la relation exterieur ariko lo sport iba- ibabwa n'ubushikiranganji mu minsi twafa soixante jours abo minisiteri nibaza yuko itokumigwa yoba irimo kugira ngo izitsimbataza inkino zibeho kugira ngo zerekane yuko inkino ari ikintu kinini kandi igihugu gishobora gushigikira kugira ngo habe ama- ni- ni- n'inkino mpuzamakungu ko mu burundi nta nkino mpuzamakungu kugira abana badashoboye kuja hanze bashobore kugirirana amakompetisiyo mu burundi Ah, akandi kamo no- no- notera notera abandeze eh, kuko sinzi ko benshi babizi urabona ku- kumara imyaka mirongo ibiri n'itanu utsinze umudare w'i- w'isi yose gushika ubu igihugu canje ntikirigira kiwuhimbaza aho rero jewe noba ndaba nda- ndabatera kamo Eh, nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kuko batsinda umuga- umu- umudari ukomeye kandi ugoye kuronka kuko si umudari baki- batsindira iminsi yose Ah, rero ko zoba ni mu burundi nibaza ko boba umwanya wo kugira batsimbataze niho bazoha n'inzuzu z'abandi bana bari inyuma yanje kugira ngo bazobirondere kugira babishike ni byiza cyane rwose turugarutse kuri mwebwe jafet eh, le gentil ndayishimiye nashaka mutubwire mwavuze cyane cyane ko turetse ah, amakoraniro inganda reka n'ibiteramo muzokoresha mufise n'umugambi wo kuja mu gihugu hagati kwirabira ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu basanzwe bwifashe igihe mufashe ingingo yo gufasha bamwe mu banyagihugu bantaho nikora mubatora gute ibintu mushira imbere n'ibihe mu kubatora icyo navuga ni uko hariho amahiganwa yandi eh, ngira ngo venisite atavuze eh, nayo ariko arategurwa hariho nk'i- nk'icyo twita dine d'affaire et diplomatique turiko turayitegura eh, naho abarundi bafise ibiganza barangurira hanze bahura n'abandi barundi bari mu gihugu b'abagwizatunga bagasangira kugira ngo barabe ingene bashobora kuzokorana Eh, kuko iyo- iyo abantu bakoranye baramenya aho amasoko ari Eh, bagahana eh, n'amakarite de visite bagasangira eh, na- na- n'agafanta eh, bakongera bakiginana baga- bagatamba bakamererwa neza muri iyo dine eh, baratumira n'abaserukira ibihugu byabo bari mu burundi kugira ngo babone yuko hariho abarundi baba mu bihugu byabo bakunda igihugu cy'u Burundi kuko benshi ntibamenye yuko hariho abarundi ba- baba muri ibyo bihugu ni byiza ko babibona babone yuko abo barundi nabo bakunda igihugu cyabo Eh, rero nicyo gituma rero turiko turaraba ngene uwo munsi uzoba umunsi w'agakura w'umunezero hanyuma hakaba n'uwundi munsi ukomeye w'abakenyezi abakenyezi bavuye ku isi yose barafise umunsi mukuru bateguye aho bazoganira ingene bagiye kwitunganya neza baganire ni iyihe migambi mikuru mikuru bagomba gukora kugira ngo nabo ba- bagire icyo baterereye muri wa mugambi twita plan national de development 2018 2027 hanyuma hariho n'urundi rwaruka ngira ngo ntuze atavuze eh, venise hariho urwaruka rukunda kuryoha cyane kwiryohera nabwo tuzoruha umu- uburyo bwo bakunda kwambara impuzu nziza bakiyerekana icyo bita rasate nabo nyine turi ko turabategura kugira ngo uri nabo kuvuga ko hazabaho amahiganwa yo ku- kwambara neza kwambara neza kwambara neza bakumva yuko nabo bari mu gihugu cy'amavukiro baryohewe bamerewe neza Eh, dushaka yuko abana bazoza mu burundi ubwa mbere bazogumana ipica y'uburundi mu mitwe yabo dushaka yuko aribyo bazoza bigana mu mashuri aho bazoba bari bati twahora mu gihugu cy'amavukiro ntitwari tuzi yuko ibintu byose kugeza ngaho Ego me ayo mahiganwa turasaba n'umushyiranahe Venuste Niyongabo yagaruke ko igatwonge dusabe n'umufasoni eh, Fides Fides eh, Marzi Hatungimana nawe nyine yatubwiye ku biriko biratunganywa ku byerekeye eh, abafasoni ariko nagomba tukiri kuri mwebwe nyine eh, Japhet Gentil eh, mutubwire ku kibazo nababajije cerekeye ukuntu mufasha nk'aba abarundi batishoboye yo mugiye nka ruguru ikintu muraba cyane cyane ni iki abarundi baba hanze bari bamenyereye kuja gufasha eh, hirya no hino ariko mu minsi iheze twarabahaye intumbero turababwira yuko dukwiriye kuraba abantu bababaye kurusha abandi Eh, hariho mwarabonye eh, nk'ubu unye aheruka kuba umwuzure eh, munini hariho nk'abantu bababaye eh, abo eh, mu kwicara bakaraba yuko imfashanyo babaha mbega niyo mfashanyo uhaye umuntu ejo asubira inyuma eh, ikiza kikamuhitana kubera utomeye kugaruka hariho uburyo ushobora gufasha umuntu iyo mfashanyo ikaguma iriho nibwo bufasha twebwe duhanura abarundi baba hanze kuko uzaniye umuntu ibiro bitanu by'umuceri akajya ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu uwa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu biba byaheze none wumva aca bigenza gute mugabo umushyiriyeho akantu ukamubwira uti tuguhaye agatahe dandaza ujya inyungu udandaze ujya inyungu urumva aho bamufashije Eh, ni ni muri ubwo buryo hariho rero n'abandi mu gihugu hagati baba muri nyakatsi duheruka kubishikiriza turavuga tuti tugiye kuraba abantu baba mu kizu nawe ugiyemwo udashobora kwemera kuturaramo abo o tubafashe turabimwe murava muri utwo tuzu Mm, hari abo twabonye nko mu basangwa butaka bara- nibo benshi twasanze bafite amazu mwe nayo ugasanga ntibafite n'aho barima Ego reka tugaruke kuri madame Fides Marzi Hatungimana mutubwire cyane cyane ku bintu mufise imigambi kurangura cyane cyane kujanye no guteza imbere abafasoni mu Burundi muri icyo gihe muzaba muri mu Burundi tuga kwijambo nyuma natwe turiko turategura nk'uko bagize duze wacu joseph kuzana imitahe hariya imitahe izotuma abantu mvuga bibeshaho guha umukoro w'igihugu nk'umugati umugati arawurangiza wawurangiza ukongera ukagira inzara gikuru ni ukuzana iyo mitahe mvuga wigishije umuntu gukora gutegura guhingura izo izo nyanya bisa- bisaba yuko igihe azozisoroma azoshobora kuzidandaza zimwe akazikoresha mu rugo ariko bikamuzana amahera ah, amufasha gukora ibindi bintu Eh, nicyo twifuza gukora guteza imbere igihugu bitwa ari kuzana imitahe imitahe izobwiza um, ubukire bw'abantu bose Eh, turetse ihiganwa mu vyerekeye eh, siporo eh, guteza imbere siporo no gushira mu rwaruka umutima wo gukunda amahiganwa siporo eh, mushirantahe evaniste niyongabo havuzwe kandi eh, umugambi wo ku- kwerekana eka guhayanwa cyane cyane mu vyerekeye gushaza ico gikorwa muriko mu gitegura gute Ah, icyo gikorwa ntibaza byo gushaza ah, ni ikintu cyiza cyane kuko eh, hari ibintu byinshi dukorera mu burundi kandi bishobora gukorwa ni mu mvugo nziza hakurya urabona abantu bagiye mu burundi benshi ah, mirongo- ibi- ibice mirongo i- mirongo irindwi ku ijana ibintu byose bambara babikura hanze rero hariho byinshi bishobora gukorerwa mu burundi kandi tukambara neza tukaberwa hanyuma ibindi ni ibibazo nagomba guterera nki- ana- nk'iyo kante ya kama kugira ngo izofasha abatishoboye jewe nagomba gukoresha siporo kugira ngo nzi yuko kuba ugira siporo kenshi urwara gake aho rero urwaye gake bira- birafasha yuko ah, i- i- amahera tu- tu- dutanga mu bintu byo- byo kwivuza byo- byagabanuka hanyuma ikindi nshibwira ko nuko tuba dufite ikiyaga tanganyika tuba dufite ikiyaga tanganyika ari ikintu cyiza cyane nibaza yuko hogera igihe tukagira ngo inkino zihuza amakungu hanyuma tukabasha kwitanganyika tukabereka yuko hariho plage abantu bashobora kuzagira um- umunezero nibaza ko bibaye byiza hanyuma ndabise n'abandi bagenzi banjye batari ngahandazi ariko bategura ibindi ah, by'imiziki bizozana nk'uko ah, perezida wacu yabivuze japete bizozana abana bavukiye mu mahanga bazoja i burundi kugira babone yuko tutasigaye inyuma kandi amahoro ariho kandi bashobora gu- kuryoherwa cyane ibyo bi- bizotuma tuvuze tuti none abazoza gu- guteza imbere igihugu ni abantu Nimba- nimwiyumvire abantu bose ba diaspora bazoza mu burundi bakikora mu mufuko ariyo byo zose namaya tuzosigana tuzosiga i burundi nibaza yuko no turisme ya mbere turagira ni twebwe ba diaspora turi hanze uzotaha mu burundi tuzoba turi abaturiste kandi ibyo zo amahoteli tuzobamo ibyo tuzofungura imiryango tuzofasha abana tuzofasha babiye muri siporo ibyo nibaza yuko birimo mu guteza eh, imbere igihugu cyacu hanyuma hariho n'abandi babino bazoza baduherekeje baba hanze bazoza kuraba mwe natwe tubayeho hanyuma nabo nyine ngira ngo bagire agatima bagira ati reka rero dutange natwe dukore ubundi bukungu igihugu cy'uburundi cy'amahoro Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe eh, mushiyantahe jafete rojanti ndayishimiye Eh, mutubwire cyane cyane igihe muzaba muriko muratunganya eh, ico kiringo iyo ndwi yahariwe diaspora mu burundi amatwi eh, adusumira na leta y'uburundi irafise ikiringo co guhimbaza umunsi wa diaspora mukorana gute na leta y'uburundi muri ivyo bikorwa vyose bihambaye ku gihugu eka no ku barundi baba mu mahanga eka n'ababa mu gihugu hagati Eh, nk'uko eh, twari twabivuze eh, eh, itarike eh, indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi ni indwi yahariwe eh, abarundi baba mu mahanga ni umunsi utegurwa na leta y'uburundi Eh, twebwe rero tuca dutegura imbere yaho eh, ayandi ma activite eh, twokwita les activite autour de la dia- de- de la semaine de la diaspora kugira ngo uwo munsi uze ushike usanga twebwe twamaze guheza iby'iwacu dusigaye gukizura turara igihugu nyine kiryoshye leta rero ikitwakira nk'abashyitsi tugahinduka abaturiste nk'uko verisita ahejeje kubivuga abantu tukabanza tukaraba nyine mu gihugu haryoshye hanyuma inyuma yaho hariho uwundi munsi uhambaye duhereza ko ni umunsi wahariwe amakomine icyo gihe rero leta ikitumira umurundi wese yaje mu gihugu kujya gusangira n'abavukanyi mu ikomine aturukamwo ruguru kugira ngo basangire bya bijumbu y'amateke kandi bajya kirundi bajya kirundi ibintu byose ni ukwibutsa kahise bakibutsa kahise kugira ngo wa murundi niyasubire inyuma asubire inyuma aza gume yinovora za mfungurwa za kera twahoze dufungura akazogaruka acungaruka akinovora izo mfungurwa ni muri ubwo buryo uyu munsi uba uryoshye rwose ku buryo usanga umurundi wese aba mu mahanga avuga akubita agatoki avuga ati nanjye sinzotangwa kujya muri iyo minsi mikuru ubu rero navuga yuko imyiteguro igeze kure egobe mufasoni fidesa maruzi hatuyimana havuzwe umugambi wo kuraba ukuntu abagwizatunga bo mu rundi bakorana nabo muri diaspora ikahavuzwe ibyerekeye abanyamahanga bashobora kubaherekeza bakajya mu rundi kwirabira ukuntu ibintu byifashe uruhara ngo bafasoni muri icyo gikorwa cyo gukomeza no gutsimbataza imitahe cyane gukangurira abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu rundi ku ruhara abafasoni urwo ruhara murufata gute muri iyo nama tuzumvira hariya ibijumbura ngo baduhuje n'abandi bafasoni bava mu bihugu byo ku isi yose tuzokwiga ukuntu tuzogenda dufasha bene wacu bari mu gihugu kugira ngo tubigishe ibyigwa byerekeye tunga ekonomi kontabirite tubicishije ku bukana bumenyi urumva ibyo byose ni ibintu tuzokwiga hariya muri iyo nama hanyuma turabona ukuntu twafasha abandi barundikazi bari hariya mu gihugu nabo bagende babyiga hanyuma nabo batera imbere nibyo nibutsa nibutsa yuko uyu mugambi twitanze hano wo gutanga amakarita ntabwo ari uw'abataliyani gusa byoshoboka byiza n'abandi barundi bari ku isi bose budufasha bagaterera budushyikiriza abantu benshi cyane hariya mu gihugu murakoze cyane guha ijambo murakoze mu nshingahe venuste niyongabo igikorwa cyo guhamagara gutera akamo abanyamamitahe baba bo mu burundi baba abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu rundi ni igikorwa gihambaye cyane rwose nk'uko mwavuze diaspora ishobora kugiramo uruhara ruhambaye cyane rwose icyo gikorwa mwaba mukirangura mu bihugu murimo n'igihugu cy'ubutaliyani ego ibyo abataliyana bagomba umwe agomba kuza mu burundi kuharaba araba ibyo bikorerwa mu burundi cyane cyane mu byerekeye imyambaro murazi yuko mu butaliyano ari igihugu gikomeye cyane mu bintu by'imyambaro rero arifuza kuza mu burundi kugira arabe ngene hameze amenye arabe ico ico ashobora gufashisha hanyuma ibindi nabyo ni twe tubavuga n'abagenzi bacu bo muri siporo hariho inkino inkino ku mashuri ni ikintu ca mbere gifasha abanyeshuri batembera abanyeshuri babandanya ku amashuri yabo kandi bakamenyana neza cyane hariho n'ibibuze hari ibibuze hano nk'iburundi nta kibuga dufise sentetike gushika ubu kuva niruka mu myaka mirongo icyenda gushika n'ubu nta gihugu cy'uburu nta ntafite sentetike dufise ibyo ni ibintu bituma dushobora kuganira n'abantu kugira babone aho dushobora gushika yuko ibyo dushobora gufasha ni biki hari ibindi hano ndavugana na na na gurupe yacu dufise muri muri siporo hariho na atletisme football amafederasiyo yose akora uko bimeze ariko biba byiza hamwe hoboneka nk'ikibanza hagirirwamo amasiporo yose cyane cyane ku bintu by'abana kuva mu myaka indwi gushika mu myaka cumi n'itandatu ugasanga hariho urugo nakunda navuze ko mu kamenge ahantu umuntu wese inkino agomba gukurikirana agomba kugira akayigirira hafi yahaba abantu bose bagashobora tugashyira hamwe uburyo kugira ngo haba urugo rushobora kwakiramo abana bose bagashobora kugira ngo bajye mu nzu hanyuma hariho byinshi byo kugira hariho ibyo byo gukora eh, twebwe tuba hanze cyane cyane twaronse imana yo kubona ibintu byinshi rero ibyo twabonye hanze nibyo tugomba gusubiza iwacu kugira ngo kuko birashoboka birashoboka benshi bari mu burundi ngira ngo babyiyumvira ko batatu baba barabonye rero diaspora cyane cyane ibyo tugomba kugira benshi bivanwa n'amahera mugabo hajya icyiyumviro gisumba amahera niyo twabashira icyiyumviro cy'akamaro icyo cyiyumviro cy'akamaro kizogirira akamaro urwaruka ruzovuka inyuma y'iwacu nibaza yuko yoba inkingi ikomeye cyane kugira guteza igihugu cyacu imbere iruhande y'akamaro y'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora mu gihugu hagati eka no mu banyagihugu eh, no ku gihugu ubwaco hari n'urundi ruhara diaspora ikora mu byerekeye gufashanya hagati y'abarundi baba mu bihugu byo hanze ivyo bintu bi- mwitunganya gute mushiyankanje Japhet Gentil haragiraho nka ishyirahamwe ry'abarundi rishobora kugarukira uwundi murundi agize nk'ingorane mu gihugu arimo ego ibyo biva ku gihugu cyose ingene cyitunganije ni ukuvuga twebwe nti- ntitwinjira ku kwitunganya kw'igihugu cyose kuko burya igihugu cyose kiba gifite amategeko kigenderako bivana na- nk'abo muri amerika barafise amategeko bagenderako abo mu mu bufaransa barafise amategeko bagenderako abo muri australia ni uko abo muri kenya ni uko twebwe tubabwira tuti nimwubake diaspora ariko murabe yuko muri kumukurikiza amategeko y'icyo gihugu murimo rero abenshi bahora baca bavuga bati yego reka turabe nyine twitunganye kandi natwe ubu ubwacu dufashanye Eh, novuga yuko eh, notanga nk'akaroro nko muri amerika eh, kugira ngo uje muri bbsa eh, hariho uburyo utanga muri ubwo buryo iyo wabuze umuntu hariho igitigiri runaka baca bagushikiriza kugira ngo kigufashe guherekeza uwawe wabuze ni muri ubwo buryo Eh, ahandi naho sinzi uko bitunganije biva ku gihugu ku kindi rero twebwe n'icyo turabahimiriza igihugu cyose kuraba akanovera kaza n'agatuma aho bari bumva yuko ba- batekaniwe ndabona akanya kariko karagenda mu kurangiza ikiganiro nashaka mwebwe nyine Japhet Gentil mugire akamu muteye abarundi gushika ubu atarashobora guhurumbira ishyirahamwe rya diaspora mu bihugu barimo akamu muteye abarundi muri rusange cyane cyane muhereye no kuri urwo rugendo muzogirana ni nk'akahe akamu watera kugira ngo nabo nyine bijijukire iryo shyirahamwe twumva ko umengo rirafite akamaro gahambaye cyane rwose ku buzima bw'uburundi Eh, akantu ka mbere notera ni uko abantu iyo bagiye hamwe bahinduka ingufu zikomeye cyane Eh, rero burya buryo eh, abo mu bindi bihugu bariko bararonswa bahawe na za banki mondiale bahawe na union europeyene bahawe n'ibihugu rutura babibaha kuko bafatanye mu nda bakorera hamwe Eh, umuntu umwe cyangwa babiri arashobora kuba intambamyi ku ishyirahamwe kuko aba ariko arabuza ikorana eh, ry'abarundi ngo bagire ikintu kiri hamwe ni ukubajya akara ndababwira nti aho bariko bara- ba- ba- bakora nabi bakazana ibintu bita- bituma abantu be bisamburira ko ibyo bintu tubasaba ko bobireka bagakorana n'abandi ni nako kamunateye eh, nk'abo bo muri zambia ndababwira nti eh, ni mu- ba- ba- ba- barabe ingene ibibazo byose bica mu biganiro kugira ngo bakorere hamwe bamenye yuko hariho inzego za diaspora zemewe n'amategeko zikorana muri bwa butatu hamwe na leta y'uburundi nta muntu n'umwe ashobora kuza abuza umwenegihugu gukora ikintu giteza imbere igihugu ciwe Eh, rero ni uko dutera akamo abarundi tubasaba yuko bakwitabira iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga baze bitare ku bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza ngira ngo musanzwe muzi yuko jewe ndiko ndanahera- ndaheraheza bazoze bitoza no kwitoza ko hariho n'inama yateguye amatora eh, aba- abantu bitoze kugira ngo nabo bashobore kurongora iri shyirahamwe mpuzamakungu ry'abarundi baba mu mahanga rero nkaba ndabifurije yuko uh, bokwitabira iyo nama eh, muri uyu mwaka bafise umutima uri mu nda ibibazo bamwe babaza bijyanye na korona twarabishikirije leta leta iriko irabiraba uko umunsi ugenda niko bazogenda batumenyesha ariko kugera uno munsi tugeze ahashimishije hari igihe mwokumva bavuze bati eh, ibya korona ubu aho bigeze reka twongere tubatezurira kandi Eh, ni ivyo rero twama turiko Ego.
turasaba bakurikiza uko ikiza kimeze
madame fides maruzeyi hatuyimana namwe akamu motera cyane cyane abarundikazi bo muri diaspora batarashobora kwijijukira eka gurumbira iryo shyirahamwe diaspora eka n'abandi bose baba bifuza kugira urugendo bakifatanya kugira bifatanye namwe akamu mubatera ni nk'aka Ah, je ndifuza yuko abarundikazi bose babishoboye boza ku- kwitaba muri iyo nama eh, hoba ari umunezero yuko ku- kubonana eh, kumenyana gusangirana ivyiyumviro na- muri iyi myaka vyaramfashije cane kandi bituma yuko nkomeza nkorana n'abo bantu twabonanye iyo ntagenda mu nama ya diaspora muri iyi myaka cenda maze genda ntabwo nari kumenya ibintu byinshi no gukora ibintu byinshi nakoze muri iyi myaka nicyo gituma eh, notumira ababishoboye bo- eh, bose ntibayishimbe bakore uko bashoboye bagere i bujumbura tubonanire hariya tumenyane tuzokorane hamwe Eh, mushyiranahe venuste eh, niyongabo ndashaka namwe mu akamumotera abarundi bo muri diaspora muri rusange ku bijanye n'urwo rugendo muzogira eka n'ukuntu ku bijanye n'ishyirahamwe ryanyu ry'abarundi diaspora ni nkaka jewe noba nobatera eh, inkuru ngena byangendeye jewe na- na jewe mbaye maze imyaka mirongo itatu hanze diaspora name ndayumva ariko sinigeze ndayijamwo hanyuma nkaba nshimiye uwuserukira uburundi ngaha mu butaliyana niwe yambwiye ati mbega benito wowe ko utawusigarizwa mu manama hanyuma nda- ndaza mu nama ya mbere iteguwe na na fidesi iyo nama irandyohera cyane ndabona yuko ari abarundi bariko bayitanga bakunda igihugu hanyuma bica bi- ndabona mbere muri ko ari ikintu ntarinzi sinari ndayizi na gatoya kubera sinigeze nitanga ndayinjiramo hanyumaze kuyinjiramo ubu nibaza yuko ibyo nimaze kwiga mu yaya mezi atatu aheze ari binini cyane rero notera akama abantu bose niyo bumva muri bari kubabwira ngo diaspora ni ni y'umugambwe sibyo na gatoya diaspora n'umuntu wese amaze ame- amezi atandatu aba hanze y'igihugu ciwe rero ikidutandukanya hariho abagi- abagira n'ihuja kuza gusenga n'abadasenga rero notuma ko aba- aba- abatayizi neza diaspora boza inama ya mbere bakayibona ngene imeze hanyuma mu nyuma bo nyene bazokwima- bazomenye bati iki kintu naco nagomba kujamwo mugabo nibaza yuko batokumviriza abandi kandi batigeze kuja muri inama kugira bumvirize ngene bamenye- bamenye i- i- intumbero ngene imeze bamenye ibikoresho ngene bimeze nibaza yuko diaspora ari ikintu gifasha twese gifasha twese ababa hanze cane cane tumenya igihugu twebwe abo hanze turamenyana aho ngiye muri ya diaspora naramenya abarundi cane ntarinzi kuva mu minsi yahera mu myaka yahera venuste niyongabo ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radiyo ijwi ry'amerika ku rugendo eh, muhimirije mu burundi eh, abarundi bari muri diaspora mwakoze murakoze namwe ko tubona mwadushikirira ijambo
madame fides uh, marzi hatugimana murakoze Mura- namwe cyane rwose mura- kukanya mwatoye kugira ngo muganire radiyo ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane nanjye ndabashimiye cyane eh, aka- akazi gakuru mwaduhaye kuduha ijambo gushikiriza abandi barundi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwakoze akazi cyane murakoze gushima eh, ndabashimiye namwe mushe ntahe jafetero gentil ndayishimiye mukanya mwatoye kugira ngo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika mwakoze kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijanye n'urugendo mwimirije mu burundi mwakoze Eh, murakoze cyane ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sana cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese